my correct correct pipo i don't come again happy saturday good morning good afternoon depends on where una they watch me from Yeah, so my people, i don't carry another correct gist come for una i they talk about royal home for my channel and oda eh, interesting gist abeg make you follow me subscribe if you never subscribe and if you watch you need make una they share this video so my correct people, i don't carry Eh, correct gist come for na for here and this gist when i carry come for here now now concerning olori elizabeth when he be say he get miscarriage last time so now they say he yami ifa don't come out as he come out so my people they say he say make olori elizabeth come back you know say sometimes one time dey when olori elizabeth take comot for palace i can't come tell you una say olori elizabeth not dey palace e don comot some people can't come and dey say ah boss, say why are you lying He can't come back Oh, as e come back ah boss, say you are lying Boss, say you are a liar i keep quiet i can't go find out i can't come out wen i see say i be," i didn't want to talk Oh, when i see say ah boss, say you are a liar you are a liar e too much now i con the gist wey they tell me for palace now i can't go talk and say Ooni of Ife go beg Olori Elizabeth. You understand? I make una see Olori Elizabeth. That time when Olori Toby Philip do dedication, and dedication they call her. Now when the wife come back it twins come palace. Now I make una see am for there. So now again they say they don't quarrel because of wetin Olori Elizabeth they pass through. Now they say Olori Elizabeth say before you go come back, say make oni of ife go bring queen naomi come hell as i hear this one say eh na so e be okay make we enter so we don ah my people, okay o well may we enter May we watch May we listen thank you guys my people, we hear say dem say Olori olorirunke say e come out dey jubilate say yes now di oloris don comot oloris wey dey cause wahala for palace say dem don comot example say dr olizi don comot e con dey jubilate e con dey dey happy say dr olizi join e dey cause trouble for palace say at least e don comot and if una see olori runke care the way wey e dey do now nowadays make una look say shebi e don change na make i put dis in picture. dis the picture when e be like winch so the time when e go marry caviesi shebi una see as he be Now that cloth he wear e no know anything o come wear that cloth flat nonsense hair okay now wen e don't go marry caviesi una see the way he take the dress now because he come dey dey eh, now he come dey dey um, dressing freak abi how do they say it e dey e no e come dey mind yah. e dey dress well now dressing freak right i don't know if i'm correct if i'm not correct please put it there so e come dey dey this thing mind wetin she dey dress now e dey imitate olori mariam no be say olori mariam know how to dress o oh. that one no dey pass boba but iro and boba and uh, gam e no dey pass na so so iro, uh, iro and boba na e dey wear and gam if you see am you go use lace so am and e wear iro buba e don't pass that one my people. so <clears throat> my people, they say dr olise leave the parlor because of say olorirunke When e take get miscarriage e con dey call olorirunke child eh, say you when they um, dey eat child say they eat child you know child wey dey unborn eh, babies say na im e dey eat am if na no understand because if olori elizabeth get belle e dey always dey get miscarriage miscarriage and the last one wey e see na olori eh, wetin runke na im see for im dream After e see according to the gist alleged my people. After e see olori runke for dream na im take come get miscarriage na im make am come and dey tell am say baby eater you understand me so dem say iyamifa come out now iyamifa come out my people. as e come come out na im come dey tell make una hear wetin iyamifa begin dey tell caviarcy o concerning the dis women for palace my people. so my people dem say as iyamifa come palace na im come see olori runke na im come tell am say if you know say wetin olori lizzy um the things wey he talk about you say na lie you go go ifa palace um, eh, prince eh, um, ifa shrine go swear if you know say uh, the issue when he level against am say the talk when he talk am say na na him chop him pikin unborn pikin he say if, if you know say you dey sure say your hands dey clean clean e say oh, yeah, now make we ready make we go shrine make we go swear put you understand Now what wetin happen with that one so my people, man i don forget say house wey be say many women dey Now so so wahala now they dey dey there hmm so so wahala now they dey dey house make una not forget any house wey be say women dey wahala no they pass am o oh, my people. Now so so problem now they dey dey there o oh plenty women and plenty wahala o i pray make caviarcy get head take comot for dis wahala dem my pipo dem say di yamifa tell eh, oloirunke say if you know say di accusation wey eh, dr lizzie accuse you say your hand dey clean for inside e say you go say your hand dey clean e say make e go oduduwa oduduwa shrine make e go swear for there if you know say he eh, hand no day for waiting. dr elizabeth tok concerning her say make e go swear for there my people. Now na the, di eh, ifa woman iyamifa na dem dey call her. Now wetin they say e tell olori runke irastan. so my people, they go where ifa day. so as I come reach here Now if I, tok say okay if you know say your hand dey clean say make e take oath make dem swear He say now before you know that eh, olori runke e don't carry shoe come off for leg e don come off for there e don't grease swear hold o e run comot for his. e fast shrine my people, they say the day wey olori tobi philip When dem do welcome back party for him, they say na that day the thing happun to olori elizabeth say e go hug di after e hug di eh, yeyelua die only of ife three sisters finish na e con go hug Maria and eh, runke na so di tin take happen and again I say dem all of dem no dey good terms o -huh. dem just pretend to hug each other dem say after olori elizabeth leave there dem no know say e get belle o oh. Now after e come for there e come begin sick now they come hear say e dey sick you understand Now so the thing, pregnancy Now so e take get miscarriage my people. Now we date it today